ndabasuhuje mbaha ikaze bakunzi b'ijwi ry'amerika iki ni ikiganiro murisanga hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro murisanga uyu munsi kiribanda nanone kuri kudeta yabaye mu rwanda ikuraho repubulika ya mbere yimika iya kabiri hashize imyaka mirongo ine n'irindwi ni ikiganiro cya cumi turacyita amacumi kuko ni nacyo dusa nk'abasorejeho uruhererekane rw'ibiganiro rw'ikibazo ni umwihariko rero gusa mbe mbararitse turacyakora ubushakashatsi bw'ikibazo nibugira icyo bugeraho tuzabagezaho umwanzuro mu mwanya wihariye muri make muri uyu mwanya mbanje gufata akanya gato kubashimira mwese mwagize uruhare wo kwitabira ibiganiro byacu aho muva mukagera nshimira cyane umuntu wa mbere twahuriye mu munsi mukuru w'umwana w'umuvandimwe wari warangije amashuri makuru hashize imyaka itanu mu kuganira twunguranye ibitekerezo yibaza niba hari ibiganiro radiyo ry'amerika yakoze ku mateka y'u rwanda yerekeye kudeta hashize imyaka mirongo irindwi namubwiye ko hari byinshi byakozweho ko tutifuje gusubira mu byo andi maradiyo cyangwa se ibinyamakuru byanditse byavuze mubwira ko tubashije kubona bamwe mu bagize uruhare muri iyo kudeta n'abandi bayimenye bya hafi twakoraho ibiganiro birambuye byumvikana ko tumaze imyaka itanu dukusanya ibitekerezo dukora ubushakashatsi umusaruro wavuyemo ni ubufatanye bwanyu mwese aha rero ndabashimiye mwese mbikuye ku mutima mutese abatwumva bose bishimiye ibyakozwe nuko byasobanuriwe mu biganiro byakurikiranye reka da oya oya n'ubundi siko twari tubyiteze kandi murabyumva kuko burya hari abacyumva ko uburenganzira bwabo busumba bw'abandi twe rero intego yacu ni ukwibutsa mwese mutwumva ko abantu basangiye ubumuntu ko abanyarwanda basangiye ubunyarwanda nta kubasumbanisha ikindi kandi nk'uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zitwibutsa uburenganzira bw'umwe burangiriraho bw'undi itangirira ni ngombwa ko abanyarwanda bazirikana ko ubumwe n'ubwiyunge bizashoboka mu gihe gishabuje umwe gishengura umuturage we abakoze ubushakashatsi ku kibazo cy'amahoro no gutegura impaka ku isi batwibutsa ko iyo amateka atigishijwe uko yakabaye amahoro adashoboka baduhanurira ko kandi uwumva ko yagiriwe nabi uwiciwe igihe cyose akwiriye kugira igihe cyo kurira no kugira uburenganzira busesuye bwo kubwira abandi ibyamubayeho mu gihugu cye nanone cyane cyane ariko tuzirikana ko ugize neza ayisanga imbere kuri bo no kuri twe kuri twe no kuri bo kuri twese twese nk'abitsamuye iyo niyo nkingi y'amahoro arambye imbuto y'icyizere ari nabyo bibyara imbuto y'ubuzima iyo mbuto niyo tugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nanone ndaho ijambo mugenzi wacu venuste nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro venuste mikoro ni yawe urakoze cyane etienne karekezi abahitanywe na kudeta yo mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu bari mu ngeri zinyuranye harimo abategetsi bakuru abaminisitiri abayobozi muri za minisiteri abanyamabanga bakuru abayobozi b'ishyaka mdr ryari ku butegetsi icyo gihe abayobozi b'ibigo by'amashuri n'abandi mu bantu mirongo itandatu bafashwe bagafungwa bakagwa muri gereza harimo umukobwa umwe agnes kabarenzi yaguye muri gereza ya ruhengeri ijwi ry'amerika yamuhariye ikiganiro cy'uyu munsi mu mibereho y'abantu abahanga batwigisha ko kuvuga ibigwi by'umubyeyi ari uguha agaciro ubuzima kuvuga ibibi byabaye ni uguca umusingi uzubakirwaho amateka yubaka y'abanyarwanda y'u rwanda rutica abana barwo ibiganiro by'urukurikirane tumaze iminsi tubagezaho twavuze ku marorerwa yabaye hari n'ibyo twumvaga byatera bamwe guhahamuka ariko twumva ari ngombwa kubibasangiza ngo tutabahisha ukuri bibitse bimwe muri byo byagiye bishimangira ya mvugo ikubiye mu ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda aho twakwibaza koko niba ubugome kamere ari kamere muntu ariko nanone hari n'aho twabonye ko umutima wa muntu wuje imbabazi zitagira ingano ibiganiro twabagejejeho byibutsa ko ababyiruka bakwiye gusobanurirwa ko dutiye andi magambo y'undi muhanzi ko urukundo ruruta byose ko amagara atagombye kugura kuranwa magana kandi ko ubuzima bw'umuntu ntagereranywa iki kiganiro ijwi ry'amerika giteguriye ababyeyi mwese mwabyaye mugaheka mukarera tugituye n'abandi barereye imana tugituye n'imfubyi zakuranye umutima wa kimuntu niyo mpamvu ikiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba nagihaye inyito umugore rukumbi wajyanye n'abandi uwo ni agnes kabarenzi waguye muri gereza ya ruhengeri iyo uvuze abantu bishwe nyuma ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu abantu benshi bumva abanyapolitiki byatumye nibaza umwanya agnes kabarenzi yari afite mu ishyaka ryari ku butegetsi minisiteri yakoragamo ngashaka inyandiko yasize yanditse byose nta na kimwe nabonye none se yari muntu ki kudeta yabaye anyeshe kabarenji ari umukobwa w'inkumi ufite imyaka makumyabiri n'ine yavukiye imuyunzwe mu cyahoze ari komini masango muri perefegitura ya gitarama ababyeyi be bari rangwida mu birigi na anaclete sebufirira uyu sebufirira akaba yari na burugumesitiri wa komini masango mu kanya turatangirana urugendo twumva ubuhamya bw'abo babyirukanye imuyunzwe urabona ni abana baturanye twaje nize twiga no ku kigo kimwe pirimeri ariko we yarandi imbereho nk'umwaka turakomereza ku karubanda mu ishuri mbonezamubano twumva abo biganye umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyo akora uzi icyo ahamagariwe udapfa gukora ibyo abonye byose anyise kabarenzi yafashwe yakoraga ku bitaro bikuru bya kigali sehashika kwa muganga kuko yari yarize ibintu bya sosiyale uzi ko n'abasosiyali bajyaga bakora kwa muganga kuri sehashika
ni naho yabyariye avanywe muri gereza ya kigali 1930 umwana ntiyashobora kumurera turagaterura turareba nyine taka arimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa arakarera rwose karakura karake karake yakuze azi ko ari aka anyese kabarenzi niwe mfungo ya politiki yaguye muri gereza ya ruhengeri amaze iminsi mirongo itanu n'ibiri atarya
wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avekani interivare y'uwamubanjirije haciyemo interivare y'iminsi nk'ine umwana anyeshe kabarenzi yibarutse ari muri gereza ntashobore kumurera arababwira ikimuri ku mutima abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bamumbonagamo abo nibo batumire bacu mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu gutangira iki kiganiro cyihariye kuri anyeshe kabarenzi ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta akaba yarafatiwe rimwe na musaza we gakire yohani wari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane gakire uko mwabyumvise mu biganiro byacu ari mu ba mbere bishwe yaguye mu nzira bamu bamuvanye ku gisenyi bamujyanye mu ruhengeri mushiki we ari mu ba nyuma bapfuye turabigarukaho mu kanya yafatanywe kandi na musaza we claver murara undi bafatiwe rimwe wo mu muryango we ni muramu we godefroi nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'abakozi ba leta hanyinshi kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana icyenda abahungu batanu n'abakobwa bane imfura yari gakire nababwiraga naho kabarenzi yari uwa kane kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze dore ko na se yari burugumesitiri wa komine masango abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza ijwi rya amerika yashoboye kubona uwari inshuti ye ikomeye cecile mukabiganda ari mu rwanda urabona turi abana baturanye twiga no ku kigo kimwe pirimeri ariko we yarandi imbereho nk'umwaka ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe twize muri segonderi ariko ntabwo twize muri segonderi imwe mu ntangiriro ngewe na yiga kigali muri lise hariya notre dame we ayiga mu by'imana noneho ariko iyo abantu bamaraga mbese nk'uko habaye turokome y'iki gihe bakoraga egizame ibashyira mu masekisiyo noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'imana aza kwiga i kigali hanyuma y'imyaka itatu ya segonderi noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri ubwo rero agiye wenda akomeza ndiga ndarangiza maze kwiga ariko muri ubwo burwayi bonetse tuziraka yaramusuraga ntagira gute kuko n'aho yabaga muri famiye yabagamo nangiye nabagamo nabo bari inshuti tukagendana twakomezaga guhura kenshi yaragize muri sosiyale ku karubanda ubwa nyuma ndabyibuka ndumva hari muri mirongo irindwi na kabiri ukwezi sinzibuka neza ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru w'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori mbizamo ubwo rero duhurirayo kuko nakubwiye ko izo famiye zabanaga duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye bidatinze bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye kudeti birabaye ntabwo twongeye kubonana murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga anyeshe kabarenzi nk'umukobwa w'umutima twumve imakurata mukamugema bakuranye anyeze ubwo muri bukanzi ko yari umukobwa witondaga cyane utarakundaga kuvuga wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mu batisimu wakundaga guceceka cyane utarakundaga kuvuga no gusamara akaba yari umuntu wari umukobwa wo kugira ku mutima utanavuga cyane akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi yari umuntu wicisha bugufi cyane sitarasembre ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi akanakunda gukora atansiyo ku bantu bose no ku bintu bihita kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane akagira igihe cyo kwitegereza abandi agaceceka ariko ibintu byose abuze abonye byose ntabivuge ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya akiri na mutoya mubyirukana wabonaga ari umwana ucisha makeya yari umuntu ucisha make cyane ku buryo kuba turi kumwe nawe twagombaga tukamuzunguza tutari kure kuki udakina kuki udaseka ngwino hano tugira ukabona nyine akaba yanakugaya kandi mungana akaba ni munyibisize ngo ubwose wagira ngo uvuge ibintu nk'ibyo ngibyo akaba ari umuntu witondaga cyane noneho rero twebwe bikatujya ko dutwara abasazi dushaka gusarana nawe ntadukundire ku buryo n'abamama bacu batubona batari ku makobwa ngo bagiye murebera kuri anyesi kareba ukuntu ari umukobwa uwugira ku mutima ibintu ariko ni karagiteri y'iwabo ni- ni- ni- ni- niko ba- bene nyina b'abakobwa bose bari bameze nta- niko bameze na nyina niko yari ameze abantu baceceka badakunda kuvuga no udomo no mu- no mu gihe yagendaga akura ukabona we uka- uka- harimo abantu bakuru ukabona bada- ba- ba- ba- batagi- bataragize igihe cy'ubwana bwo kuba abasazi no kwirukanka no guca- no kuba bacabutse domo yari umuntu witonda cyane bigakabye inshuti ye cecile mukabiganda yunga mu rya mukamugema icya mbere kimuranga cyamurangaga keza intelligence mu ishuri mu ishuri pe yari umuhanga cyane bigi- bigeze ku- kugira no mu rwanda kera mu biza- biriya bizamini bya sizemu bavuga bati eh, yabaye parimire senki poromiye mu kuri abana ba urutonde rumwe yari umuhanga rero ikintu kimwe akaba n'umukobwa witonda utuje utuje pe na michel shumbusho ari mu rwanda ni umuhungu wa kanane aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya ruhengeri michel shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyesi kabarenzi muri gereza umwe afite amezi abiri undi afite imyaka makumyabiri n'ine n'ubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza Eh, hari ibintu nka bibiri yambwiye c'était une mama wakundaga gusenga cyane Eh, kubera yari katolike hari isengesho ubona bavuga ngo ndakuramutsa mariya jagwa ya ni ndakuramutsa mariya we mhm.
Eh, ndakuramutsa mariya akagira rero n'ishapure yasomaga nyine kenshi ngo mu kuhamba bavayo kujya kuryama Mm.
Eh, kenshi eh, voilà nicyo yambwira yambwiye ko yakundaga gusenga akunywa ikintu yibukaga mama eh, parce que mama we ntabwo ari uwo yari umukatolike ariko eh, yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo agakuramutsa mariya akagira n'akantu eh, donc n'ishapure bara ba- n'ishapure cyane ahanini eh, ni- ni- ni- amwibukira gusenga puis ngo yari umuntu eh, uri kame ariko noneho uba ushobora kugusetsa we ntaseke n'icyo kintu n'ibi n'ibi bintu yambwiye kuko namumubajeho igihe kinini anyeze kabarenzi arangije amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lise notre dame de sito i kigali ahava ajya ku karubanda nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'imana aho ku karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ibiri yari mu cyiciro poromosiyo ya cumi n'imwe ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'ijana na mirongo itandatu na gatanu twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa alivera nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima kabarenzi anyesi niyo kavugwa twize mu kigo kimwe kwa rubanda hagati ya mirongo itandatu n'icyenda na mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na kabiri niho yarangije Mm, hari ibyiciro bibiri hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine we rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri ubwo yarangije muri mirongo irindwi na kabiri yarahasize Mm, ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe twa- twahuriraga hamwe twara ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe ni iki umwibukiraho uvuga uti anyesi iyo umwibutse nibuka iki
anyesi iyo mwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa yari umukobwa w'umunyamutima Mba- mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda umukobwa wiyoroshya umukobwa w'imico myiza umukobwa rwose uwashishigariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga n'abo babikira nyine b'abawuziriya nise nakubwiye Mm, umunyamutima umu- mm, sinzi ukuntu nabikubwira ni ijambo ry'ikinyarwanda ri- ri- ri- rikubiyemo byinshi nyine rikubiyemo umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyo akora uzi icyo ahamagariwe udapfa gu- gukora ibyo abonye byose ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga wicisha bugufi wicisha bugufi witonda utirata mwahura akagusuhuza waba ukeneye ubufasha akagufasha ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize
musaza we Claver murara nawe avuga ko anyeshyi kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo icyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane hari na bantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho rwose cyane ahubwo bya- bya- byaratangaje ko batarabaye mu bikira nyine ariko buriya nta vokasiyo yari afite yari n'inshuti yanjye cyane yihariye W- wowe ko yari inshuti yawe yihariye ni iki mwahu- mwahuriragaho cyane uvuga- wavuga uti nka mushiki wanjye twabi- akenshi nyine eh, twarakurikiranaga yanyitagaho cyane nyine Mm.
ibyo nabonaga ibyo nabonaga rwose yumvaga mbese ah, niba yabona ko ari igihe muto yahaye akagirira impungenge agashaka ko ikintu cyose ari igihe waki- ari igihe wagifata avuye ku karubanda ararangije hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i kigali aje gukora i kigali ni hehe yatangiriye akazi Mm, ni aho ngaho muri muri shyashya ahandi yatangiriye ni aho ngaho niho yatangiriye umwana w'umukobwa w'imyaka makumyabiri n'ine ukora kwa muganga ba- bamufatiye iki Ku- yari ahuriye hehe na politiki Eh, urebye mbese mbona ko ari ari ibyariraga famiye yose ibyashakaga famiye yose gusa nta kindi kubera ko ni ikibazo nibaza ni um- ni umwana w'umukobwa afite imyaka makumyabiri n'ine eh, abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga mu- muri perezidanse bakavuga bati buriya yari afite amabanga mm?
Ah, yawe yawe yawe abandi bati buriya yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ariho umusaza we yakoraga bati buriya yari afite amabanga n'icyo yazize
Mm.
ariko wowe ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage umwana w'umukobwa afatwa azira iki azira nyine yuko avuka muri muri famiye nyine bita aho bitaga aba- aba- abanyanduga cyane cyane baziraga abantu bo muri komine masango Mm. nubwo bwose atakiriho ariko ariho kubera ko yasize imbuto niba ariko nabyita mu kinyarwanda kuba yarasize umwana y'ubitekereje wumva umeze ute Mm, biragushimisha cyane kuko yapfuye ag- ag- ag- ageze uwo asize kandi umwana yasize nyine eh, ni nk'urwibutso rwe Mm.
kandi yasize n'umwana ubona basa Mm.
bikaba byarabishimije kuba atarapfuye ngo agende buheri buheri kuko yasize umwana ushobora umuntu areba nyine agahita amwibukira
umwana basa umwana ufite urugwiro ndetse eh, bamwe banahamya yuko uwo yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje ni umwana uzi ubwenge cyane nyine afite ubwenge nk'ubwa nyina nyine
Washington ijwi ry'Amerika mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ibiri nibwo kabarenzi yahuye bwa nyuma na cecile mukabiganda baraganiriye cyane by'abakobwa amubwira ko afite n'inshuti ariko nta zina yamubwiye mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu nibwo anyeshe kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi atatu ariko itaragaragara mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta anyeshe kabarenzi yakoraga mu bitaro bya kigali ntigeze akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri perezidansi nk'uko bamwe babitekerezaga bashakisha icyo yazize nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi nubwo bwose rero yari atwite yarafashwe arafungwa afunganwa n'undi mukobwa rudori ani mari nikuze ariko we yaje gufungurwa anyeshe kabarenji yafungiwe muri gereza ya kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine amakuru ijwi ry'amerika ifite nayo umuntu wabonye anyeshi kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje ko abyara yambaye imyenda y'umukara umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakubahwa nyakwigendera cecile kamukunze nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yari afungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya yitabaza inshuti yitwa anastasiya nyirahabimana wari ufite imodoka ya volkswagen y'umweru abanyagitarama bo hambere benshi barayimenye byavuzwe ko ari we mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu rwanda niwe rero bajyanye i kigali amakuru ijwi ry'amerika yakuye ku bantu batandukanye ni uko bashoboye kugera kuri nyakwigendera habimana bonaventure wari minisitiri w'ubutabera baramutakambira abajyana kwa majoro theoneste rizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza bagezeyo yahise ababwira ko bishe amategeko ko batagombaga kuva muri komine ndavuga madamu nyiribakwe ariko minisitiri habimana bonaventure yinginga rizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana bagiye muri gereza ya kigali kabarenzi abahereza imfura ye ababwira ko yitwa uwimana barataha bageze mu yunzwe basanze inshuti za kabarenzi zabategereje cecile mukabiganda yari umwe muri bo akazana akazana kakageza imuhira aho yari atuye uwo muntu iwabo yari akiri iwabo yari ataranashaka yaje wenyine akikageza mu rugo ako gahinja urakabona nawe uragasimbagiza ukabona kagifite imisatsi nk'iyo mu nda yose turagaterura turareba nyine takarimo ariko uwo mudamu rwo- uwo mukobwa yari akiri umukobwa ah, arakarera rwose karakura kabake yaje kuva i- akabaza nyuma aho apfiriye eh, kuko yapfuye eh, karageze no muri segonderi ariho kaba ariwe kaza yanashatse akuze rwose cyane abyara akana kamwe eh, aka- aburera nabwo mba ari bubiri ari nk'ubwana bwe pe burabyirukana burakurana noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwanya famiye y'iwabo wa nyina anastasia nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya vewe niwe wakomeje kurera umwana wa kabarenzi aramubatirisha amwita eh, christina inshuti za kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu ari vera niyitegeka
aho mbimenyeye nakubiswe n'inkuba nakubiswe n'inkuba eh, ndetse n'aho tumenyeye ko abo bantu ba- ba- bapfuye ntawe uzongera kubabona nanone bi- birushaho gume- birushaho ku- birushaho kuba igitangaza ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa ngira ngo ubu ngubu yari kuba anezerewe ko yuje ukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye Eh, ibyo birashimishije cyane birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho kuko turamwibuka turamuzi kandi usibye no kumwibukira no ku mwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ni ibintu by'urwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe ako kantu ko mu ishuri ni akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe mu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ine nibwo anyesi kabarenzi yavanywe muri gereza ya kigali yajyanwa muri gereza ya ruhengeri afunganwa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki afunganwa n'abagabo atari umugabo yari afunganywe n'umucuruzi kanana menadabu n'umugore we pauline yari afunze kandi mwarabyumvise hano ku ijwi ry'amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yari afunze nubwo nyinshi kabarenji atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo yafashaga kanani pauline gusimbagiza uwo yari afite michel shumbusho umuhungu wa kanani yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri kabarenzi agnes kabarenzi eh, yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabibwiwe n'umubyeyi wanjye akiriho Eh, kampeka haba ari igihe rwose nta habaga hari ingorane zo kubungabuna ubuzima ubuzima bwa purizo ndetse umubyeyi wanjye yigeze kumbwira ko hari igihe yigeze gufatwa n'umusonga bi- bisaba yuko anyereka kabarenzi imana imuhe iruhuko ridashira Eh, anyitaho kumureka kumparabya kumabibero eh, ntabwo rwose sinzi nkumva ah, nta- ntabwo biba byoroshye nubwo narabashije kumubona Eh, ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi by'ibikomere biba biri aho ngaho abana nabyo komera bose babaye torture babaye babayeho mu buryo bu torture amahano bwo kubababaza eh, bidafite ahantu bihuriye ni- ni- ni- ah, ni- venuste c'est- c'est vraiment trop atroce. Ni ibintu bi- bibabaje ndabizi cyane.
komera ni niyo mpamvu kino kiganiro nifuje ko kibaho ni ukugira ngo abanyarwanda bumva ijwi rya amerika uyu munsi bamenye ishyano ryagwiririye u rwanda kugira ngo umuntu ucyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu o, ari nkundi ndagushimiye cyane venuste merci beaucoup
Washington ijwi rya Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'irindwi abayobozi ba gereza ya ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura na cya gikoma cy'ibingume Justine Mugenzi umunyapolitiki wigeze kuyobora ishyaka PL eh, wabaye na minisitiri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yari ahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga ngo ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyo ari byo ubwo hari kuri serire y'uwitwa mivumbi damiyani basanga sinzi aho yavanye akembe asanga yarikase umuhogo cyangwa umutsi wa wo ku ijosi arabanza avira hejuru yikaraye ye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kora sembagara yaraza agakingura aka- akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo ku- gu- guteruza yazanaga umuntu umwe aka- akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa mirongo itatu n'umwe abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa mirongo itatu n'umwe undi wakurikiyeho donko hagati ya mirongo itatu n- iminsi mirongo itatu n'umwe na mirongo ine n'ine nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore anyesi muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Nyeshi Kabarenzi nibutse ko ari we mugore wenyine wari ufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero karindwi yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi mirongo itanu n'ibiri atarya yari afite imyaka makumyabiri n'umunani twumve Justine Mugenzi ubu twebwe twa- twarumirwaga twari twarumiwe kuko tutura taragedi yatangiye twireba tukabakuraja baka- bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho ko aho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka me- a moment donné la- la voix ne sortait plus donc bari basigaye bigunze buri muntu ukundi ukwe Agnès rero n'était pas- n'était pas dans un différent euh, climat que celui-là
hari uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe hari abambwiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo aka- akavuga ndakuramutsa mariya mbere yo gusinzira ayo masengesho ya za ndakuramutsa mariya barayumvaga hamwe n'izindi mfungwa bayavuga basenga mu minsi ya mbere bagisengana n'ibyo nakubwiye nti ba- babanje kujya basengana bagafata umwanya wo ku byaracecetse amamadoni byaracecetse wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva se uteyewe nawe uri mu yindi sesenoma ko yabikomeje kuko yari parumire de personne qui témoignait leur foi vraiment d'une façon inekivoke mu kinyarwanda ubwo ashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye Eh, c'est ça Mm.
Eh, kandi rero ugasanga nyine ni ni- ni drame ntabwo ntawashobora kuyikubwira ngo uyumve Mm.
ni drame ni drame kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo iyo kudeta bakoze uwo mugore se yajyaga niwe wajyaga gutwara morukiye niwe watwaraga burende se uwo mugore yakoze yakoze kudeta
Mm.
byari ukumirwa gusa byari Mm.
ukumirwa hanyuma rero nawe aho amagambo amushyiriyemo Mm.
nuko a- aricecekera gusa kugeza igihe basangiye y- y- yabanje kujya atakambira sembagara ati nyaboneka ati mwampaye nibura amazi yo kunywa ati nyagenzi tu Mm.
Mm, nta nta kindi nta kindi wavuga nta kindi navuga muzi Akamu- akamusaba amazi akayamwima oya nabyagezeho arabireka yabonye ntacyo bimugezeho arabyihorera bageze aho ba- barirezinya bose bumva ko ko ntawe uri bugerageze gucukura se ngo agende Eh, abantu bari ba- bemeye irwaje hari amakuru avuga yuko ari mu ba nyuma bitabye imana uh, nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye imana
wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma eh, avekani interivare y'uwamubanjirije haciyemo interivare y'iminsi nk'ine Mm.
ine cyangwa itanu wewe uwamubanjirije mu bamumwibuka
uwo basigaranye nyuma n'uwitwa Louise twagira yesu justin mugenzi ndagushimiye cyane Eh, namwe murakoze mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine uwo ni madamu kabanda felicite mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kuri anyeshi kabarenzi yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishenguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye nu- n'uko yababajwe ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwonse bakamumutwara gutyo ariko imana ya- yafashije uwo mwana kubaho icyo ni ikintu gikuru twashimira imana ariko ubugome nka buriya bwo ni ukubwamaganira kure uwo mwana wa kabarenji yanyeshi abumva ijwi rya amerika baramwumva mu kanya ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu mu gihe cya kudeta yari arangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari suriyetna augustin mbaraga namenye ko munafitanye isano mutwibutse
ni uwo mu muryango ariko namumenye cyane cyane akuze a- arangije ishuri mu by'imana akajya muri ecole d'officier arangiza ari uwa mbere wa promotion soixante-douze ari i kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira i Gikondo aho twari turi ariko ubwo nyine tugiye mu ruhengeri ntitwongeye kumubona tuza kumva ko yafunzwe nawe nta- mbese ubwo twamuherukaga i kigali Na- uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk- nk'abantu bahana mesaje ati ndahari uzambwirire uzababwire ko wambonye nuko mu- naho muheruka ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu impamvu mukubajije ni uko mu bantu bose eh, bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishakisha tugishaka kumenya aho bashyinguwe suriyetna augustin mbaraga nta mwana yasize ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano ku ishuri rya amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi eh, kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe eh, twiteguye kwakira umwana wa kabarenzi yewe mbaraga ni agahinda kuba nta icyo yasize inyuma abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo ariko mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yari atarashaka n'ababyeyi be bara- barata- barapfuye ubwo rero na- ni agahinda kutagira ubaza ibyambaraga ariko nawe urumva yari yagiye yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose ba- b'inzirakarengane nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo yari amaze umwaka gusa mu kazi yewe ntabwo namuvugaho byinshi ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye imbaraga yagiye atarashaka nta mwana yasize ariko amahirwe tugira ni uko anyesi we afite ishami ryamushibutseho
anyesi kabarenzi ntakiriho ariko ariho kuko nk'uko bivugwa mu kinyarwanda uwibarutse ntapfa yasize imbuto y'ubuzima imbuto yo guhuza no kunga imitima muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse dogiteri christine uwimana arubatse afite abana batatu ni umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse akorera mu gihugu cy'ubusuwisi mu mujyi wa lausanne dr christine uwimana nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika muraho neza bwana veniste nagira ngo mbanze gushimira cyane ijwi rya amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakenewe cyane mu mu mateka eh, y'abanyarwanda nagira ngo mbanze mbashimire murakoze cyane hanyuma icya kabiri nagira ngo nanone nshimire abantu bose eh, barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi bw'ibyo babonye kuko ibi bintu rwose byubaka imitima eh, yacu twebwe twa- twapfushije abantu muri kiriya gihe urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abamaze kuvuga bose wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe bamuvuga ibigwi bakwibukije byinshi utaruzi eh, hari n'ibyo yenda waruzi wabwiwe ariko nagira ngo mbanze nkubaze wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza Eh, biragoranye kumenya igihe namenye neza ariko muri makeya em, iyo nibutse nkiri umwana mutoya eh, narabimenye ko hari umumama eh, wambyaye u- utakiriho mm? ariko eh, ni abantu babivugaga atari igihe babibwiye eh, bakabivuga hagati yabo cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bi- bahindutse nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi isitwara kuri jyewe ariko mu by'ukuri eh, namenye neza ko yapfuye kandi eh, muri muri kiriya gihe nabwo ntazi neza mfite mm, imyaka ndumva ari cumi n'ine Mm.
ko kuva nkiri umwana mutoya byo nara- nari mbizi yuko hari uwundi mu- mumama ah, wambyaye kandi utakiriho muri abo babyeyi bakureze muri abo bana mwakinanaga cyangwa se abakuru bakubonaga hari uwigeze akureba mu maso akavuga ati uyu mwana arasa na kabarenzi yo ntekereza ko abantu bose bambonaga kuva nkiri mutoya ah, bahitaga bamubona muri jyewe nubwo batabimbwiraga direkitomo ariko urabona ukuntu duteye mu mico yacu ya kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi abantu benshi barambonaga kandi na n'ubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segonderi aho nigaga mu by'imana ambonye arikanga kandi atanzi neza arampamagara ati yewe mwana urinde uruwande noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri segonderi ngo abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bamumbonagamo
bamukubonagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri segonderi ajya mu mashuri yisumbuye akaba ari nawe uba uwa mbere nawe nzi ko uri wabyirutse uri umwana uzi ubwenge ndetse na n'ubu uri igihangange sintinye kubivuga ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta hari utuntu muhuriyeho sinzi niba wari ubiziho hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa nibyo bikubwiye mbere cyangwa se wari usanzwe ubizi
nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane ariko mu by'ukuri kereka niba nabyibagiwe ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iyi nyinshi abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri ku buryo nyine bahita bagavuga bati ni nka mama wawe ariko ntabwo narinzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa ahubwo ngewe nabuze ntibanza babyitiranyije nanjye kuko nkiri muto niga mu wa ndumva nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda
icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki
icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima nawe yakoraga aho hafi ari diregitirise y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banja iruhande na mama nuko igihembo bampaye rero birasekeje igihembo cya cya iniforume ya kaki y'abahungu ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego
ni uko aho kuguha juru baguha kaki
bampaye kaki ariko sinzi icyo mama yayikoresheje birasekeje cyane nyine n'ibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu aribo bashobora kuba ba mbere
birashekeje cyane ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo michel yari aho yavuze yuko mama wawe yari umuntu ko bamubwiye ari umwana ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunyamunya mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umuntu ucecetse cyane ibyo byo guceceka nawe birakuranga
ese navuga iki wagira ngo hari yego cyangwa oya ntekereza yuko hari hari ibigengeramo nk'abacecetse cyane kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze mirongo ine ko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange usanga bagira icyo kintu cyo guceceka noneho mu by'umwihariko umuryango wacu ahubwo ngewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu ariko se ugakunda no gusetsa nkawe
yewe ibyo ngibyo se abandi nibo ba abandi nibo wenda babimbwira abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nabo batanga temuwanyaje ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza gusa icyo namenye ni uko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina roke cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba
iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga yo baravuga ngo iyo umuntu aririmbye aba asenze kabiri ndi umuririmbyi kuva kera cyane kuva mfite nk'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora kukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro hari ukuntu bimpa amahoro y'umutima
ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu kwiyumva no kwimenya ufasha abantu kwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabibaye ku mubyeyi wawe
umbajije rwose ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ni ngo yarabishatse ngo niba wabishatse gukora ako kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko y'abangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyange cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomere dore nshobora kumva abandi noneho foromasiyo nagize idufasha kugira ngo dushobore dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwaze turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye tuba dufite iyo foromasiyo idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana
wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureje urakomeza ubaho urigura arangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo
ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri ngiye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma nyuma ndaza sinzi niba ndibone undi munota umwe wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nkiye nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka ya mama n'uko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu mitera y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yari ameze icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na n'ubu ngubu nkibaza ni umwana avuga ku babyeyi babiri ni ukumenya ngo uwundi mubyeyi ni uwuhe kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma ngewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo hari igihe njya mbwira abana banjye ni bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa omaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze ariko hari ikintu kimwe nkibura nuko ubwo rero ndacyategereje
ni ugukomeza ugategereza ngira ngo wategereje imyaka irenga mirongo ine n'irindwi kugira ngo uyu munsi ijwi rya amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe ubwo ijwi rya amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje hanyuma dusoze ikiganiro
nongere nshimire waranda gushimiye cyane bwana veniste ntabwo narangiza iminota mu mpaye ntashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi ariko by'umwihariko ndashimira mama anastasia nawe witabye imana hamwe n'umugabo we bari ababyeyi banjye nabo witabye imana dore ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere kuko rwose birabafasha ibintu byo ku nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize birica mu mutwe ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje kugira ngo hatabaho navuga ngo iki mu kinyarwanda repitire kugira ngo hatabamo igice kibura muri isitwari y'umuntu ni icyo ngicyo narangirizaho ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya amerika kuri aka kazi mukora kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka mirongo ine nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya amerika ukaba watumye n'abantu bamenya ko uriho bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo murakoze cyane rwose kuri jyewe ni ibyishimo ntibugire ngo ni agahinda kuri jyewe ni ibyishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza ni ibintu binyubatse cyane ndabashimiye bari bariho ntibakiriho ariko imana ishimye turiho ngo dusohoze ikivi cy'urukundo
baturaze ikiganiro twari twahariye anyeshi kabarenzi umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu rwanda muri mirongo irindwi n'itatu ikuraho repubulika ya mbere ya gerigori kayibanda y'imiki ya kabiri ya yuvenali habyarimana ni hano gihagarariye kuyavuga si ko kuyamara hamwe na etienne karekezi wagihagarariye nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya anyeshi kabarenzi mugaragaza iki icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye mbashimire namwe mwese mukurikira ijwi rya amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na venuste nshimiyimana murakarama
hari ababyeyi bacu abavandimwe twabuze twabaye imfubyi tukiri bato ariko tu